mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye etienne karekezi mbahaye ikaze mwese hano i washington kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika jewe haje umuntu aradodora mu gatondo hakiri nka saa kumi n'imwe n'iminota ati jewe nje kukubwira ko mbonye ikiziga hajya hepfo uyu ni madame jacqueline ninkomeza ni uwungirije umuyobozi wa komine shatanya mu mujyi wa gitega mu ntara ya gitega hagati mu burundi aravuga ukuntu yatabajwe n'abantu babonye umurambo w'umuntu wishwe iyi nkuru kimwe n'indi ku bushyamirane bwabaye hagati ya polisi n'abatwara taxi moto mu mujyi wa kayanza ndetse n'iyibwa ry'iposita ya mugamba mu ntara ya bururi zose ku buryo burambuye ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika mwese kandi turabararitse amakuru yibanda ku burundi muri uyu mwanya kuri ry'amerika turayahera mu ntara ya gitega mu mujyi wa gitega hagati mu gihugu mu burundi umurambo w'umugororwa ni ukekwaho kwica umupolisi wari umurinze muri hoteli paraso n'ejo wabonetse uyu munsi mu gitondo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel antoine sabimana niwe ukomeje gukurikirana iyi nkuru ubu agiye kutubwira aho n'uko uwo murambo wabonetse inkuru dukora mu gipolisi ico kiziga cabonetse mu mwongo ugabura ikaritiye yashatanya na mushasha mu gisagara ca gitega nico umufungwa renova n'imbona uyu mufungwa bivuga ko ariwe yaraye yarashe umupolisi ya pesin de odinga yaramucunze mu gihe yari ahawe uruhusha rwo gusohoka renova n'imbona yari umwe mu bagirizwa kuba mu bagize uruhara rukomeye mu igandagurwa rya liyetena general adolphe nshimirimana aho twashika ahabonetse ico kiziga mu masaha ya saa moya zo mu gitondo twasanze igipolisi camaze gutwara ico kiziga mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vy'akarere k'intara y'ubuvuzi ya gitega jacqueline n'inkomeza icegera c'umukuru wa karitiye shatanya ya gatatu aho ico kiziga catowe aratubwira ingene yatabajwe n'ababonye ico kiziga ubwa mbere jewe haje umuntu aradodora mu gatondo hakiri nka saa kumi n'imwe n'iminota ati jewe nje kukubwira ko mbonye ikiziga hajya hepfo ca ndavyuka ca ndagenda tugenda unyereke acanje imbere turagenda uwo muntu je sinamumenya ariko yari yambaye impuzu z'abafungwa mugabo mu bitugu atambaye aryamye yubamye yari umuntu w'inzobe mbona amaraso ko yoba yakomeretse nk'amaja mu ruhanga ca ndatelefona umupolisi aba impande ngaho bajya impande yanje wo muri protection civile kubera niwe dukundana uko bikorana nawe agaca abimenya iyo abitanga aca nawe telefone abamukurira baca barazana ubureta baramufuka haje n'umupeji aje kuraba yandika bahava baramutukura baramujana ku bwanyu muravye uwo muntu yoba yiciwe aho nyene canke boba bamuzanye ari ikiziga oya sinobimenya n'ukuri kubera namubonye aho nyene aryamye nta maraso twabona yoba yaje arajojota yo yariko arava yariko yavira aho nyene yari aryamye nta nkoo twumvise kandi nta n'induru twumvise nije imbere Virginia ni umukenyezi ari mu bashitse ubwa mbere nawe yatubwiye uko yabisanze nta cesize usanga hariho abantu bahari bashengereye hariho umuntu rero yaraharyamiye n'uwo muntu nyene yapfuye yararyamye harya namubonye ni ngaha ku gutwi hariho akantu umenga bakaseko yari afise inzobe hari umuntu w'inzobe hene ngahanye mu ruhorihori hariho abantu baba bamucumise imbwita ngaha mu ruhorihori kuko imbwita zaboneka ko zaciye Karim Ramazani uwundi musore yahashitse ubwa mbere ntiyihanganiye kuhaguma jewe nahaciye ngaho mu masaha kumi n'imwe kubera ndabona ikiziga nyene c'umuntu sinahagumye kubera uwo muntu isura yiwe sinaba ntiyaboneka haboneka gusa umutwe mu gahanga Eh, naciye mfatwa n'ubwoba nca ndagenda mu bw'uwo muntu vyaboneka ko yari yambaye impuzu y'ikinyororo Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano amenyesha ko uwo mufungwa yapfuye biturutse ku masasu yarashwe na mugenzi we bafunganywe ejo ku munsi wa kabiri kumuhingamo uwamurashe azwi ku izina rya Odasi Nyandwi aserukira abandi banyoro mu ibohero rikuru rya Gitega bivugwa ko ariwe yoba yaragize n'uruhara mu gusabira uruhusha mugenzi we Renova n'imbona nk'uko tubibwirwa na Petero Nkurikiye Nyandwi Odasi yaciye kucegera c'umukuru w'ibohero Jean Paul Hakizimana kugira ngo urwo ruhusha ruboneke Petero Nkurikiye yabandanije atubwira ko Odasi Nyandwi na Renova Nimbona bagiye bajanye mu hoteli Paraso bajanye n'uvuga ko yoba ari umugore wa Renova kugira ngo babonanireyo uwo muvugizi yabanije atubwira ko uwo yavuzwe ko ari umugore wa renova n'imbona ariwe yazanye inkoho y'ibasitora mu gasakoshi ngendanwa ari nayo yakoreshejwe mu kugandagura uwo mupolisi petero nkurikiye avuga ko renova n'imbona ahejeje kwica uwo mupolisi yaciye ata inkoho ariruka yerekera mu mwonga ugabura ashatanya na mushasha odasi nyandwi yaciye yakira inkoho umupolisi yari afise aca arasa amasasu menshi aganisha kuri mugenzi we ahejeje kwiyi nkumbi nk'uko tubibwirwa na petero nkurikiye ku mvo z'amatohoza jean paul hakizimana icegera cumu kuri bohero rikuru rya gitega nyandwi odasi aserukira abandi banyororo muri iryo bohero bariko barabazwa n'igipolisi uretse abo babiri uwo arajejwe gukurikirana ivy'ihoteli paraso n'uwundi mukozi umwe bose bari mu minwe y'inyamiramabi umuvuzi w'ubushikiranganji bw'umutekano amenyesha ko umukenyezi yaje yiyita umugore wa renova n'imbona nawe ariko ararundirwa n'igipolisi kugira ngo bazwe ibijanye n'ibasitora yazanye igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
bakomeje kutwumva kandi tubibutse ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse ko ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru avugwa ku isi ku buryo burambuye ndetse no ku mugabane w'afurika isa moya n'igice zo ku mugoroba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ni mu kanya gato rero mwese muze kuba muri hafi y'amaradiyo yanyu mu mujyi wa bu wa ni mu ntara bururi mu majyepfo y'uburundi ibiro by'iposita ya mugamba byaraye byibwe amafaranga arenga miliyoni makumyabiri z'amarundi abapolisi batatu bayirindaga nibo abashinzwe iperereza kugeza bamaze guta muri yombi umunyamakuru ry'amerika aho ibururi fidelite yishatse niwe wakurikiranye iyi nkuru agiye kutubwira uko yabibonye iyo posi tuyirabira hanze biragoye kumenya ko hari cyahabereye yamara wegereye ku miryango na cyane cyane mu bwinjiriro bw'iyo posita hamwe n'umuryango ugana ububiko bw'amafaranga iyo miryango yarabomowe bameneye aho yugarirwa ico bita selendre mu gifaransa abakozi ba posita yo mugamba mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu batonze ku mirimo kuri kwamye yamara bashitse aho bakorera basanze ahari impene hasigaye ikiziriko isanduku yahora ishingurwamo amafaranga ariyo coffre fort yagaragara sabayezu yenida arongoye ibiro vya posita yo mu mugamba mu gatondo umupuranto yaje aje kugurura ngo akubure agishika ngaha hariho umukobwa abangaho kw'ikomine acara amutangira ati ebe ntiwinjire acararaha babona uko twahasize siko hari niho yaca telefone aca ndaza ndiruka nca ndaterefona komanda acara umugabo peje turaraba twabonye ibintu by'imyeyo turabona igikoti nyene meza dusha turaza ngaha dusanga rero iyi kofre ni umunyota gusa nta n'ikintu na kimwe kiriyo iyo sanduku y'amafaranga umuntu ayihweje byaboneka ko hakoze inguvu mu kuyugurura hirya no hino yayo hari umunyota nayo ku muryango wayo hari hirabura nkaho umenga yuguruwe hakoresheje umucanwa byongeye hari umuntu w'umukenyezi arara ku biro vya komine ya mugamba yabwije igihe amerika ko yakanguwe n'ikintu gituritse mu ijoro ryakeye yama nta saha vyabereye ko yatubwiye je nari nsinziye nakanguwe n'ibintu bipumaguye nca mbona abantu benshi ngaho haba hari abantu bashika nko kuri cenda bambaye impuzu za gipolisi mugabo hariho uwo nabonye koti yaranzazaniye nabona ibishusha nazo mugabo nkabona umenga ntiyoba ari iya gipolisi hari ibyo binjije hari ibyo basohoye ibyo basigaye n'ibyo batwara ntabyo nzi abari bafite inkoho hajya barimu muri abo basohora ibintu binjiza amakuru dukura mu bakozi ba posita mugamba amenyesha ko hibwa amafaranga arenga miliyoni mirongo ibiri n'indwi z'amarundi kandi ko vyibonekeza ko ayo mafaranga ariyo nyene yarondegwa kubera ko muri iyo posita hasanzwe hariho imashini nyabwonko izo nazo ntizibwe naho biri uko iyo posita yiraririwe n'abapolisi sabayezu rendida arongoye ibiro vya posita umugamba umuzamu yaragize agisita aragwaye ngo hariho abapolisi bahirirwa bakongera bagahararira n'abapolisi mwaba bagize mu gatondo ibyabaye byagenze gute twe twasanze umwe barajumariwe nta n'ikintu na kimwe batubwiye batwaye amafaranga angahe imiliyoni mirongo ibiri n'indwi n'ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu n'icenda n'amafaranga amajana na mirongo ine n'atanu kandi rero batumireye amahera gusa amaimprimaire ngaha yose barayadeplashije neza amamashini babanje gucomora neza twasanze acomoye turasubira turacomeka urongoye igipolisi mu ntara ya bururi opepe a kasa agaton yabwije igihe amerika ko abapolisi batatu bahora bararira iyo posita bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza umwe muri bo igihe ariko arabazwa ku biro vy'igipolisi mu mugamba yavuze ko ku muhinga mukuru wa kabiri imbere y'uko posita yibwa banywa ibiyayuramutwe mu nzoga yari mu kadumu bagemuriwe n'umuntu ariko basaba ko boja kumufatira umuntu urongoye igipolisi mu ntara ya bururi yabwije igihe amerika yuko uwuyonga ipikipiki yunguruje nyene gutanga iyo nzoga ko yamaze gufatwa kandi ko yabwiye igipolisi yuko yibuka uwo muntu yunguruje n'atazi izina ryiwe ikindi urongoye igipolisi mu ntara ya bururi yatubwiye ni uko iyo sanduku y'amafaranga yasambuwe hakoreshejwe ico bita bombone mu rurimi rw'ifaransa amakuru twakuye muri bamwe mu bakozi ba posita mu mugamba yemeza ko mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu mu gitara cyegereye iyo posita hatowe ishati y'igipolisi hongera haraboneka na twa dupapuro dutekera amanoti tumwe usanga twanditse ko inoti mirongo ine na zitanu z'ibihumbi bitanu canke ibihumbi icumi muri komine mugamba mu ntara ya bururi fidelite ishatse ijwi rya amerika warakoze mugenzi wacu fidelite ishatse kuri iyo nkuru atugejejeho y'aho mu imugamba mu ntara ya bururi mu majyepfo y'u Burundi mbibutse kandi mwe mukomeje kutwumva ko iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuba twumva kenshi mbibutse ko tubagezaho ibiganiro ku buryo burambuye bivugwa mu karere k'ibiyaga bigari cyane ku burundi hari ikiganiro gitambuka ni porogaramu ndende y'iminota mirongo itatu itambuka saa saba z'amanywa ku isaha yo mu rwanda no mu burundi yitwa iwanyu mu ntara ni porogaramu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri iyo saha kandi ya saa saba kugera saa saba n'igice tubagezaho amakuru yo mu ntara z'u Burundi ndetse no mu nkambi z'impunzi abarundi bahungiyemo aho ndavuga in- ingam- inkambi za hari mahama mu rwanda hari rusenda muri kongo hari na kivale muri uganda ndetse n'inkambi za nduta na inkambi za Ndotana Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zose amakuru nk'ayo nta handi mwayakura uretse kuri radiyo ijwi ry'Amerika turabararitse ariko kandi namwe tubamenyesha ko mwajya mutugezaho amakuru aho yabaye aho ngaho iwanyu ni mu biganiro byacu umunsi ku wundi ubu turacyabagezaho amakuru yibanda nanone ku burundi tuva mu ntara y'Igite- ya bururi tugana mu ntara ya kayanza mu mugi- mu mujyi wa kayanza ubwaho aho ubwumvikane buke hagati ya polisi ishinzwe umutekano n'abatwara abantu ku mapikipiki bwatumye humvikana urusasu uyu munsi ku wa gatatu mu gitondo intandaro ni iyihe nibyo umunyamakuru ry'amerika muri ako karere aho ni kayanza jean bosco ndarurinze yakomeje kudutegurira akomeje kudutegurira inkuru jean bosco mu kanya turakugeraho iyo nkuru yitegure neza uyishyire hafi cyane turaza kugeraho utubwire uko byifashe muri uyu mwanya rero dukomeye tubagezaho ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika hano i washington dc
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abakomeje kutwumva rero umwanya tugezeho wahariwe ikiganiro ntorere kazoza gitegurwa na studio ijambo ikorera i bujumbura mu burundi
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza na niko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
ikaze n'igwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza ca studio ijambo mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika jerome niyonzima ndabaha ikaze nizigira ko muri benshi mwahisemo kugikurikirana ikiganiro c'uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko iyi minota yose yahariwe kino kiganiro tuyihariye ikiyago cyerekeye urwego rujejwe kubungabunga amahoro ku mbibe z'igihugu ni ukuvuga urwego rwa gisirikare mutumire turi kumwe n'umwe rudende ndamusabe yidondore
nitwa koroneri gaspari baratuza nkaba ndi umuyobozi ajejwe gutuma tumanako amakuru mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba nkaba nongera nkavugira ubwo bushikiranganji nyine murakoze cyane koroneri gaspari baratuza uvugira runo rwego rw'igisirikare muherutse kwinjiza mu rwego rw'intwazangabo mu ntwaramiheto muri ko mbere muranategura murategekanya ibikorwa byo kwinjiza mu rwego rw'ibisomberezi by'intwazangabo mbega uno munsi twavuga yuko mu gisirikare ibitigira ibisabwa n'ibyizo shingiro biriko birubahirizwa murakoze kumbaza icyo kibazo nk'uko amategeko abisaba cyane cyane mu ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cyacu mu kigabane cy'amajana abiri na mirongo itanu n'indwi agace ka kabiri baravuga neza yuko mu kiringo gitegekanijwe n'inama nkenguzamateka inzego zo kwivuna abanzi n'umutekano bwoko na bumwe buzorenza ibice mirongo itanu ku ijana kandi bakazobikora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire n'umwe yumva ngo umutima urasimbwe kubera bariko barakora ibi n'ibi n'ibi bazobikora rero buke buke mu mwanya utegekanijwe Eh, byumvikana rero ko ibyo dukora ubu twisunga amategeko noneho tukongera tukaraba mu buhinga tuti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kumbure turashobora kuba twegereje ibyo bisabwa n'amategeko bigirwa buke buke ubu rero igitigira aho kigeze bazotanga intumbero ko barakoze ikibazo umwe wese arazoba afise ama- azi amanota afise hanyuma ibisabwa n'amategeko canke abadukurira bavuze batifatira kuri ibi biroroshe uca ushiramwo amazina gusa hanyuma eh, bikagenda neza abakenyezi mu ntwazangabo barimo abarimo nyene baravyitabye nabo nyene ku rwe- ku rugero rushimishije uravye ibitigiri eh, nko ku rwego eh, rw'intwazangabo bitavye eh, bira- rurashimishije rurashimishije cyane eh, ndetse eh, uno mwaka eh, turavye n'iyindi myaka uko bahora baza hariho akarusho kanininya Eh, igitigiri ni hitavye abigeme bashika eh, ijana na mirongo itatu n'umunani uno mwaka Eh, vyumvikana yuko eh, ari igitigiri ciza Eh, uno mu rwego rw'ibisongerezi naho ndabona hitavye abashika mu majana atatu na mirongo irindwi n'umwe ico gitigiri si gito kandi ubwoko bwose burimwo gushika no ku rwego bwo- n'ubwoko bw'abatwa abatwakazi harimwo babiri byumvikana nabo nyene ko batanguye kujijuka ni vyiza Hmm, tugarutse ku rwego rw'intwazangabo byaravuzwe yuko ah, ubwoko bw'abatutsi buba baratinye kwitaba iki gikorwa niwe mwarabibonye murafatiye ku biti mufatiye ku bitigiri by'abitabye i- iryo yinjizwa ry'intwazangabo mu ntwaramiheto ego ubiravye neza eh, uno mwaka eh, ku rwego rw'intwazangabo mu nkoramiheto eh, uravye n'iyindi myaka nivyo eh, barasubiye inyuma gatoyi ariko baritavye ku buryo ku rugero rwa mirongo ibiri na rimwe ku ijana eh, urwego ku batu- ku bahutu mirongo irindwi n'umunani ku ijana ni uduce dukeyi hanyuma ku batwa ni urwe- ni ibice ubusa n'ibice bitanu ku ijana uno mwaka Eh, ku mwaka nciye mfata urugero ku mwaka w'ibihumbi bibiri na- na cumi na kane eh, mu ntwazangabo isikamu bari babyitabiriye ku rugero abahutu mirongo itandatu n'umunani ku ijana abatutsi barashika mirongo itatu ku ijana mumva ko basubiye inyuma gatoyi nyine ibyo bitigiri ntibibateye ubwoba mwebwe muravye ingene igisirikare cyateza gutunganya ntibiteye ubwoba gusa kumbure nibo babishaka kuko utuma ko abantu babishaka utabishaka ntumukwegwe ku nguvu no muri kaminuza mu ntwazangabo bavuga bati dushaka ngaha ababishaka kandi babishoboye urashobora kubishaka ntubishobora aho ntibakwakira ubishoboye ntubishake naho nyene uba ntuba waje ivyo bintu bibiri utegerezwa kuba ubikwije
reka dutandukire ikindi gice cyerekeye muri kino kiganiro cyacu cyerekeye ubumwe muri uru rwego rwa gisirikare uno munsi twavuga ko mu rwego rwa gisirikare hari ubumwe bushimishije mu gihe mu minsi iheze havuzwe abahoze mu gisirikare cya kera n'abahoze mu migwi igwana ko bo baba basa n'abagombye gushamirana cyangwa bagasa n'abada- n'abacanamo ibyo nibaza yuko ari abantu babishyize mu mitwe yabo mugabo batari no muri uru rwego rwacu hariho abicura yuko eh, uko babibona babaho hanze yuko ariko mu gisirikare byo biba bimeze naba na gatoya nagomba kubabwira yuko eh, kumenyesha abarundi n'abanyamahanga bumva ikirundi yuko winjiye mu rwego rwa gisirikare uw'umuhutu umutusi cyangwa umutwa uw'umwigeme cyangwa umuhungu umaze gushikayo barakukwigisha yuko utaje userukira ibyo uvanye mu gisiviri uri inyigisho baguha iratuma ibyo byose uwaje cyangwa abandi bamurungitse biyumvira atari byo akora kuko nta n'umwe bahangwa aje gukorera muhira iwabo aho avuka kugira acungerera ab'iwabo gusa ucuja gucungera umutekano w'igihugu w'abanyagihugu bose ata n'umwe ucaguye tuvuga ngo hari abahutu benshi kubera ndi umuhutu niho nzoja gukorera ivyo kirazira nta n'ivyo woshira mu mutwe umututsi ntavuga ngo hari abatutsi benshi je niho nzoza gukorera namba na gato nico gituma rero inzego zubatse neza ku buryo usanga umwe ari umuhutu ayoboye abatutsi benshi kandi baramuyoboka umututsi bamuhaye amahirwe yo kurongora abandi usanga harimo abahutu akabaha amategeko bakayakora neza utabikoze neza bica bigaragara inyishu ikiboneka uca uvamwo akazi kaba kakunaniye byumvikana rero ibyo by'amacakubi canke by'amoko intari iki ndagutakiye ivyo o nibaza yuko vyovugwa mu zindi nzego atari urwego rwa gisirikare kuko rwitwa fdn nico nokwita umuryango umwe witwa fdn urimwo abantu bava mugabo intara nyinshi ariko bafise ico nokwita ideoloji ideale imwe cyo bita kandi mu rurimi imbono vision imwe intumbero imwe utavyumva gutyo kaba kakunaniye uca wiyamba ukura umwambaro ukagenda ugakina iyo bakina bene ivyo bintu mugabo mu rwego rwa gisirikare ivyo ntibivugwaho ntibinashoboka icyerekeye abasirikare bahora bagenda guha- kugarukana amahoro muri somaliya bazobandanya bazopfayo canke bizogenda gute ku bw'ubugombe n'ibyifuzo bya ba bandi navuga baba bavuyeyo kera mugabo rero akazi bariko barakora hariya si bo bakabatumye uwabatumye abakoresha hariya arabona ibyo ariko- bariko barakora kandi arashima mu mwanya rero wo gushima hariho abandi bafise ibyifuzo byabo bashaka gushikako yaba ari bo babikora baba barabatahanye inda turindire kuko n'ubu bariko barakora igikorwa gihambaye citwa gutegura izindi ntumbero z'ingene bocungera igihugu ca somaliya muri ubu- muri ibi bihe vy'amatora kandi birangiza n'umwaka ishirahamwe rya buraya rigomba guhemba abasirikare mbega rirabazi amazina boyakurahe kandi ishirahamwe rya buraya siryo ryasavye abasirikare b'abarundi hariho irindi shirahamwe rya afurika niyo ryasabye abasirikare igihugu cacu yuko cyo tanga abasirikare bakaza kugarukana amahoro mu gihugu ca somaliya abo rero nibo bafitaniye amasezerano abo bandi bashobora barafasha n'ivyo muri ico gikorwa ariko nta burenganzira bafise byo guhemba abasirikare bakora muri ico gikorwa mu minwe ntibibaho ntibikunda kandi nabo nyene barabizi Mugabo- kubatadarijyaho leta yavuga yuko yocikurayo basirikare mwiteguye kubakira nkamwe bibayeho jesi ndi umuvugizi wa leta mugabo eh, ingingo twebwe icyo tuzi ni uko twubaha umuvyeyi adutuma kandi yaduhaye akazi
byaragaragaye yuko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane hari ibitero byateye uburundi biserukiye mu buraruko bushira uburengero zuba mu ntara ya cibitoke mu mpera z'umwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu haba ikindi gitero cyateye amakambi ngaha mu gisagara cya bujumbura ubu tugeze mu mpera z'umwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu ntabwo bamufise
ubwoba hamwe twobugira umunyagihugu atagira ikintu na kimwe yocagirane twe nta bwoba dufise ni uko abagerageje bose haba mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane baciye mu cibitoke bavuye i kongo twaronse umwanya wo kubivuga neza yuko baje bameze nk'abiyahuzi ukuntu bari baje bameze naho bari baciye ukabona n'ingene hameze ni ukuri batari baje kwiyahura hanyuma ingene byagenze sinokurirwa ndabisubiramo nta bwoba bwabaye kuko eh, murazi yuko bitamaze umwanya muremure ingabo zihagaze neza nta kibazo cyahabaye ku- cotera ubwoba igisirikare cy'u Burundi mu mwaka uheze hoho habaye kaminuza nubita kaminuza eh, kuja guhanga ikambi kambi ya gisirikare ku isi sindabona aho biba mugabo hari haho abandi bagerageje gusubira kusubirira ba bandi mu menga ntibumvise icyo ari cyo baza ngo gutera amakambi urashaka kugenda ngo wahenze umwe babiri ngo ucuja gufata imangazini irimo ibigwanisho ngira ngo twaronse umwanya wo kubivuga ingene byagenze sinzi yuko n'ubu hari ubwoba bwotuma bubaho mu gisirikare Eh, ibi byose byamaze umwanya urume rumara gusa nuko bakwegeye eh, abantu bamwe bamwe kuko iyo urusase ruvuze hariho ruhitana ariko ibitero nk'ibyo ntibibaza ko bishobora gusubira mu mpera z'umwaka
bijya no sinabyita ibitero bigenda byita kutagira ubwenge no kutagira intumbero ngo umenye iyo utumbera n'icyo ukora
hari ibitegekanije kugira mu kingira igihugu mu mpera z'umwaka mu minsi mikuru ya noweli na bonane abanyagihugu baba barimo abasirikare baba bagavye bakora amasaha mirongo ibiri nane ku mirongo ibiri nane nico gituma igihugu kiguma kiraririwe haba indani canke ku mbibe bama bagavye mu gihe hari amahoro umusirikare yitegura intambara habaye intambara naho mwumva yuko aba ari yariteguye bihagije acayigwana nico gituma ata mwanya n'uru- urume rumara bimara bama biteguye bameze neza ku mpera z'umwaka nivyo harakunda kuba ibigeragezo bitari bike eh, abasirikare bama bafata ingingo zikwiye eh, ndetse na bagenzi bacu b'abapolisi bagakorana eh, ubu ubu bazomenyesha mu minsi iza eh, ingene bizokwi- abantu bokwigenza eh, muri iyi mya- minsi iheze umwaka nta ngorane rero abantu borema yuko bafise ingabo eka n'abanyagihugu murabona ko bakerebutse ubu batabika umwansi iyo bamubonye
biravuga yuko mu minsi iheze hoba harahatswe kudeta bwese abasirikare
icyo ndacumvise ubu nyene
urakoze murakoze nawe abana ishimwe nimwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago ntorere kazoza ca studio y'ijambo gica ku ijwi rya amerika jerome niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ni ku ijwi rya amerika hano i washington dc kuri mikoro ndetse ne karekezi mu kanya twabwiraga ko byifashe mu mujyi wa kayanza mugenzi wacu jean bosco ndarurinze niho ari jean bosco uratwumva neza
ndabumva cyane Etienne yikomera cyane jean bosco muri uwo mujyi wa kayanza humvikanye urusasu uyu munsi amakuru atujyaho ni uko hari ubwumvikane buke hagati ya polisi abashinzwe umutekano n'abatwara abagenzi ku mapikipiki ikibazo kifashe gite muri make
icyo kibazo cyavutse e- ejo nk'igihe cy'isaha zibiri n'inusu bugiye kugoroba abo- umupolisi nk'uko twabibwiye no- mu- nk'uko twabibwiwe n'igipolisi mu ntara ya kayanza eh, umupolisi yagiye guhagarika ipikipiki yarengeje amasaha yo kugenda eh, umu- umurongo uriko aragendesha iyo pikipiki nawe ajya kwanka niho rero ah, hahava haza abandi banyagihugu babonye uwo mupolisi agiye gufata uwo ipikipiki baravyanga ko amutwara Eh, umwe ndetse akaba nk'uko urongo igipolisi yabivuze akaba yashatse kwaka ipikipiki kwaka inkoho um- uwo mupolisi niho rero umundi mupolisi yariko arakizurana nawe yaca arasa hejuru eh, ariko amasasu agera kuri atanu.
nta muntu wapfuye jean bosco nta muntu wapfuye
nta muntu yapfuye kuko eh, nk'uko twamenyesheje twamenyeshejwe n'urongoye igipolisi ayo masasu yari ari gukanga uwo munyagihugu kugira eh, arekure iyo nkoho Eh, ubu rero akaba yarahagaritswe n'igipolisi akaba ariko arakorerwa idosiye eh, ariko Jean Bosco.
uwo- uwo yari- yari Ndarurinze.
karageze akaba yara- yara- yara- yaciye yiruka ye urakoze cyane jean bosco ndarurinze aho mu kayanza ubwo andi makuru ni mu kanya kari imbere mwese abatwumvaga turabashimiye ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye etienne karekezi